e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso dok tlhante re tshimolole fela jalo tlhe re tlhokomele bonnananyana ba ba rona ba gore ga re bua ka kankere ka kakaretso re bua ga re bua ka kankere re bua ka ka di-cells mo mmeleng di sa goleng ka mokgwa o di tshwanetseng di gole ka nka e tlhalosa nka re wa bona ha ngwana a gola ha motho o mongwe le mongwe a gola ditho tsa le di tshwantse di gole le tsona so ha ntse di gola ke ela re dirileng ko ko biology mitosis so sele engwe le engwe ya itswala so wa kgonagala gore ha ha go direga jalo sele e le engwe e itswala go be le ke di dirang diphoso mmele o mongwe le mongwe o na le ka mokgwa o checkang system ya ona gore o gola jwang so ha di-cells di gola di divider mmele wa checka gore a o tsamaega ka na ge go sa tsamaege ka botse mmele o na le process e o e dirang re bitsa apoptosis mo e leng goreng di-cells tse di seng normal di a gwa mmele wa di bolaya before they cause problem so di-experience tsa kankere ke tse e leng goreng mmele wa gago ga wa kgona go di bolaya di setse di causa problem so e ba di-abnormal cells tse di golang tsa a problem they, they don't behave go tshwana le di-cells tse dingwe ka mo mmeleng ka di-cells tse dingwe di tshwanetseng di behave ka gone di abnormal mm -hmm. yanong a re lebeleletlhe bonnananyana ba rona gore um kankere a ke go sa kgatheletse gore ke mofuta o feng wa kankere kankere ye yotlhe e a ke bolwetse jo bo tlwaelegile mo baneng yona ga ya tlwaelega mo baneng ga hmm. re lebelela population ya rena mo, mo, mo south africa mo we about fifty five million ne hmm. kankere mo baneng ba banyane e affecta about one percent of the population so ha ya tlwaelega mm-hmm. mm. e teng mo nageng ya rona aforika borwa mo setšhabeng sa rona e e le gore ya tle e tlhagelele ke e feng bontsi ba nako ha e le teng ha le fitlheletse mo baneng ke e feng e le gore e tlhagelela thata mo baneng mo mo baneng mm. e e tlhagelelang thata ke e re bitsang leukemia mm. leukemia ke kankere ya madi Mm. probleme e ba mo ka mogare ga bone marrow ka mogare ga moro wa marapo mm. Mm, e affecta bana ba bang e ka affecta ngwana o mongwe le o mong mara e ya e tisa go affecta bana ba two to ten years e ka affecta le ba bangwe ba ba leng less than two years le ba ba leng ka mo godimo ka ten years mara e affecta gantsi ba ba leng two to ten years ga se yona e le tee e e leng gore e, e, e, e tlwaele tlwaelegile mo baneng ka morago ga yona go na le e re bitsang lymphoma mm. yona e affecta dilo tse re di bitsang di-lymph nodes ha o na le ke se motlhala kere ha o na le infection mo mogolong o tla bona go go tswile dilo tse dingwe ka mo gaufi le molala mo o ka re mm. ke dibolonyana so e ba tse kgolo ke mm. di-lymph nodes lymphoma e mm. tsata mo di-lymph nodes ka morago ga lymphoma go tle brain tumor go na le bana ba ba nang le dikankere ka motlhokong and then e, e number four e ba e re bitsang nephroblastoma ke kankere e, e, e thomang mo diphiong mo di-kidneysng ka morago ga yona go na e re bitsang soft tissue sa coma ke kankere e e affectang di-soft tissues e ka affecta muscles for example so ka re ga dikankere tse di ka tlhagang mo baneng go na le j five tse ke di boletseng tse e leng goreng ke tsona tse di leng common mara ga se tsona di le ke tse di affectang bana go na le tse dingwe tse e leng goreng they are even more rare yalo go na le e nngwe o fitlhele fale ngwana ka gongwe ba mo bofile mo leitlhong mo kgotsa ga ke itse e e tle mo matlhong go a bo go diragaleng ke mofuta o feng wa kankere kgotsa ya bo le yone eh. ya boko uh-huh. e, ga se ya boko e e o tlo kry-ang ngwana a bofilwe mo leitlhong mm. ke e re e bitsang ke e re e bitsang um ke ke kankere ke kankere ya ya ya ya ya litho okay kankere e e e e, e tswa mo litlong e feta bana ba banyane le yona about uh, two to four years mm. eh ke kankere e ta e ta ka mo ba ntshi ke o ka bona bontsi ba rena rena le di-smartphone ke o ka tsea eh ke o ka tsea eh photo ya ngwana mm. o kry-a go na le leitlho le le one le e leng goreng le bontsha mm. le bontsha bo-white botshweng yana ga le tshwane le leitlho le lengwe re bitsa retinoblastoma yona ha e starta e starta fela o tla bona ngwana ha o mo shoot-a photo o bone selonyana se se white ka mo leitlhong ha o mo shoot-a gape selonyana se ha se tloke if e, e sa e e, lemoge ka sebaka seo litlho le thoma la ruruga le thoma le ba le le ready and then le thoma o ka re le tlela ka montle bontsi ba batho ba ya tleliniking ba kgopela thuso ka gore ga e, ya tlwaelega ga se gantsi batho ba tseba gore probleme ke eng e sa le ka pela so go tlhaga goreng leitlho le be o ka re le tswela ka montle le be o ka re le ba le discharge Lebe o ka re ya tswallega or lebe botlhoko e gantsi e ba leitlho le le one ga le tshwane le le leng ke problem so treatment ya lona e tlo ba gore dilo tlo tshwanela ke gore re le ntšhe that is why lena le bona ngwana a bofiwe mo leitlhong tlabe e le gore ga se kgale le ntšhitswe re tshwanetse gore le fole before re ka nyakela ngwana leitlho le re bitsang prosthesis ehe a re tswelele fela jalo re lebelele fela jalo gore matshwao ka kakaretso a re tla lemogang gore ngwana o na le kankere ga sentse na le ko lapeng ga re ka tabogela ko ngakeng motsadi o tshwanetse a eleng e tlhoko motsadi o tla bona kaeng matshwao a kankere a mangata one e fela re tshwanetse re kopole gore ha a šupe fela kankere a mm. tshwana le matshwao a mangwe a šupang malwetse a mangwe ke ka lebaka leo e leng gore ha ngwana a ya clinic-ing or a ya sepetlele o kry gote ke se pele and then mm. a boele morago ba tle ba feleletse ba re ke se or ke se ha se gore go na le letshwao le le one le le goreng le ke la kankere e fela go na le mm. tse re ka di lebelelang ra be re tlhokomela gore ngwana o ha lwa le fela e ka be e le e kankere go na le maswao a mangwe a e leng gore go tshwana le le o boletseng ka lona la mo leitlhong ke setse re mm. boletse ka lona ga ke tsebe ke e, e before ke kgaoga ha leitlho leitlho le lewane leina le spot se se white ha o shootha ngwana di-photo ke probleme mm. eo e tshwanetseng e, e tlhokomeliwe e kabe e, e bolela gore ngwana a kabe a na le kankero ya leitlho e tshwanetse e mm-hmm. check-iwe and or ngwana a ka thoma a nna le squid mo leitlhong squid se e leng goreng o ne a sena sona before eo e kabe e le letshwao la brain tumor for example ngwana a ka thoma a re ga a sa bona ka botse goba ga a bone

e jaanong e le a secondary e re bitsang metastasis se sengwe gape sa botlhokwa ke gore ngwana a ka lwala a be a isiwa ngakeng or tleliniking a ka be a ena le fever motšheso o o sa feleng ha ngwana a ena le motšheso o sa feleng especially e, e, e, e tswela pele for about two weeks or more ke probleme motswadi ha tshwanna o dula fase O chanite aye melele aye anyeke chousho. Se chan gaten ki di pey ni. Chamo marapon, di pey ni, chamo di jointi. Koka kwanakalakoron wana, ade di pey ni marapon, ade di pey ni, di jointi. Eben ilogori, ken chwe e nomale e ikofiten mara. Ha probleme e sa fiti, e chwe lapili, e sa ris. o ndio ha o fa ngwana Panado e a boa gape o mo fa wa mo fa ya boa gape o tshwanetse o nyeke thuso e ka be e, e bolela gore ngwana o na le kankere ya madi e re boletseng ka yona go tshwana le leukemia e nngwe gape e e ka tlhagang e ka ba e le gore um ngwana o isiwa tleliniking or o isiwa docteng o fiwa ditlhare ngwana o a o kobala or o a fola e fela ka morago ga beke ore ka morago ga beke tse pedi ngwana o tshwantsane a boeletsa a e ba le probleme e a bileng le yona before mm. gantšhi go tlhaga jwalo ge bana ba e na le kankere o tshwanetse gore o seka dula fatshe wa re e kile ya tlhaga um peleng e tla fola wa emelela wa ya wa nyaka thuso ntho nngwe gape um batho ba ga borena ba e dirang ke gore o tlaya tleliniking e one or doctoring e one ba mo fe thuso ka mokgwa ba bonang ka gona ga a bona a sa kgotsofale e le motswadi a tsamaye a ise ngwana ko doctoring e nngwe or ko tleliniking e nngwe eo re rata gore re kgalemelenyana ka nnyane ka baka la gore ke seo se dirang gore bana ba ba nang le kankere gantšhi ba seke ba kry-a thuso ka nako ka lebaka la gore o ya mo ngakeng e one ga o fetsa o ya oko e nngwe ga o kgone go kry-a thuso e e tswelang pele ka bone ga o boela ko ko mothong o a o thusitseng pele a bona gore problem e ga e tsamaye se se tlo tlhagang ke eng ba tlo go ngwalela lengwalo ba go referele to a higher level of care mo e leng gore ngwana o tla nyakisisiwa gore problem e e sa tsamaeng bothata ba yona ke eng so ha o tsamaya o ya ko dingakeng or ko ditleliniking tse di fapa-fapaneng o ditela ngwana selo se sengwe se se ka eh, tlhaga mm-hmm. gape mm-hmm. ke a lump or a growth e e tswang mo go sa tshwanelang go ba gona le di-lump or le di-growth Mm-hmm. eh kankere e tshwanang le osteogenic sarcoma ke kankere e leng gore gantsi e tswelela ka a lump or ka a growth e e tla bang mm-hmm. mo leotong or mo seropeng e tlhaga gantsi mo baneng ba e leng goreng ba tsena mo adolescenteng ba, ba from boma 10 to 15 years the reason being they, they are, they are grow, going through a growth market so ke nako e e leng goreng ba gola ka spiti se se fetang ka mokgwa ba kileng ba gola ka gona before le ga o ka lebelela bana ba bantsi ba ba leng mo mengwageng e ba ba batelele ka spiti ka nakonyana e mm. nnyane so mm. gona moo ga marapo a ntse a gola go a kgonagala gore a dire a dire diphoso ka mokgwa ke tlhalositseng ka gona before and then mm-hmm. mmele o be o sa check or o sa kgone bona gore go na le phoso ngwana a be le growth dilo tseo ga di a tshwanela gore di tlogele fela mm-hmm. di tshwanetse gore di mm-hmm. tlhokomelwe ngwana a itsiwe docteng a bone gore ke eng ha selo se se sa tsamaye ha ya tshwanela gore re dule fela tshwanetse gore motswadi a tswele pele a nyakana le thuso gore re kgone go bona gore probleme ke eng ehe dok ka ntlha ya mm. nako fela ka bokhutswane fela re tlatla re tsena mo gone gape mo nakong e tlang re di lebelela ka bongwe ka mm. bongwe a re e lebelele fela jalo gore nna re kalafi ya teng kana go okobatsa ga teng a treatment a teng a e tshwana fela le ya bagolo kgotsa aoman daramanyatogo bana go na le tselanyana nngwe e go diriwang ka gone gore ba bone kalafi ditsela tsa kalafi ga di tshwane le tsa bagolo re ka ba re shumisa di-chemotherapy drugs tse di tshwanang mara ga re di šomise ka mokgwa o o tshwanang bana ba bannyane ga re ba treat-e go tshwana le batho ba bagolo go na le ka mo gore treat-ang ba bannyane go na le ka mo gore treat-ang ba bagolo ka gona Mm mm-hmm. o oh, daramanyana daramanyana <laughs> eh dok ra lebogate re tla e tsweletsa mo nakong e tlang re di lebella ka bongwe ka bongwe mme re lebogetse nako ya gago le tshedimotsetso re notseng yone ra leboga thata fela go leboga nna setlebo le mo nakong e tlang ke a leboga ka bote ke ngaka ke dr ngokwana matlhatjana re re buisa ene ke ngaka ye lebeletseng eh, kankere mo baneng mme re re buisana le ene jalo ka dikankere tsa bana mme a ka tse di tlhagelelang kwa setlhoeng go na le selo sengwe bagaetsho maloba le dr mašitišo sekgalemetse re buile ka sone go ra gore um dingaka di lemoga selo se um le dr um eh, mahlatšane o fetsa go e kgalema o fetsa go bua ka yone gore o seka wa tlopatlopa mo ngakeng e ga o tswa mo go ye o bona sa folo boya ko go engwe ga utlwela gore gate um dr mammang o siame dr mammang o dira tiro e ntle bona nna ikakatlele ka doctor ya gago ikakatlele ka ngaka ya gago setswe mo o ya kwa setswe mo o ya kwa o ya kwa le kwa le kwa le kwa le kwa e be re moolo ga o feletse le gone o bua nnete a re ante re re re re neeleng dingaka tsa rona tse re di tlhophileng re bane le tshono ya gore ba kgone gore alafa